Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu wa mbere itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. I Washington DC niyo yanitanga ishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ikaze mwese.
Mie niko hapa mi peke, sina amani hata moja, na mimi nakosa ngizi.
Uyu ni Josiane ya Bintu umwe mu mpunzi zahungiye muri komine Nyanzarake ubu zakiriwe n'ibiro HCR by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ikambi y'imfatakibanza igitara avuga ibibazo babayemwo iyo nkuru hamwe n'iyerekeye inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabaye mu mpera z'iyi nzu iheze ya Addis Ababa muri Ethiopia hamwe n'amakuru ya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga binini n'ayavugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana baramutse neza aloise Mwamuse Oriane turayahera kuri iyi nama nyene Perezida Donald Trump wa Leta Zumwe za Amerika yemeje ko igihugu ciwe cubaha abanyafrika ni mu rwete yarungikiye abakuru b'ibihugu vya Afrika nk'uko amakuru yavuye mu ba diplomate ejo ku munsi w'Imana abivuga Ivyo bishikirijwe inyuma y'indwi zibiri ziheze havugwa amakuru yuko perezida wa Amerika yashikirije amajambo atuka Afrika. Urwo rwete rwanditswe ku munsi wa kane rurungikirwa abakuru b'ibihugu vya Afrika mu nama igira mirongo itatu y'umuryango umwe bwa Afrika. Irikibera yazizabiba muri Ethiopia kuva ku munsi w'Imana. Trump yanditse kandi ko sekreteri wa leta wa Amerika Rex Tillerson ashobora kuzogendera umugabane wa Afrika mu kwezi kwa gatatu kuza urugendo ruzoba rubaye urwa mbere muri Afrika ashinzwe ayo mabanga y'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu amakuru ava mu muryango umwe bwa Afrika yanakwiragijwe kandi no ku mbuga ngurukana bumenyi aremeza urwete ekana Chris Med umudiplomate w'umunyamerika muri uwo muryango umwe bwa Afrika yemeje ko urwo rwandiko rwarungikiwe abakuru b'ibihugu bya Afrika ariko ntiyashimye kuvuga ivyari muri rwo umukuru yarongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko igihe kigeze cyo gufatira ibihano abagaragara ko ari intambamyi mu mugambi w'amahoro muri Sudani y'ubumanuko Ico ciyumviro kandi gishigikiwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres aho yavuze ko ONU izoshigikira ingingo zose zizofatwa n'uwo muryango kuri ico kibazo. Musa Faki mu ijambo yayuguruje iyo nama igira mirongo itatu y'umwe bwa Afurika ibera yazizabiba ku murwa mukuru wa Ethiopia yashikirije ku munsi w'Imana ko ubwicanyi butagira izina bumaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bukwiye guhagarara muri ico gihugu ca Afrika ca Sudan y'umanuko ku munsi wa gatatu leta z'ubumwe za Amerika nayo yasabye ONU gufatira ico gihugu ibihano byo kukizibirira imihora yo kugura ibirwanisho intambara y'abenegihugu imaze gutuma abashika imiliyoni zine bata ingo zabo zituma kandi igihugu cinjira mu bihe by'ubukene n'inzara by'akataraboneka kandi abakurikiranira hafi ibibera muri ico gihugu bavyegeka ku bategetsi bakirongoye abantu baharugwa mu bihumbi bari ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barihereje amabarabara mu bisagara bitari bike mu Burusiya ejo ku munsi w'Imana mu ngendo zo gushigikira umukuru wabo Alexei Navalny yatawe mu mvuto Navalny yafashwe n'igipolisi cy'u Burusiya mu gihe yari mu nzira aja mu myiyerekano mu bice byo hagati i Moscow yafashwe inyuma y'uko atereye akaruru yagiriza ubutegetsi ko ari abambuzi imbere y'uko igipolisi gica kimuterera muri bisi imbere yaho igipolisi cari cyakikuje congera cinjira mu biro vyiwe biri aho nyene Moscow ku nguvu cagiye citwaje amakuru avuga ko harimwo ugira tere igitero c'iterabwoba Navalny agasaba abarusiya kutitaba amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uku kwezi kwa gatatu kuri imbere amatora havuga ko perezida Vladimir Putin agiye kuzoyatsindira ikiringo kigira kane muri Afghanistan naho je ku munsi w'Imana wari umunsi wo kwibuka abasize ubuzima mu gitero c'iterabwoba hakoreshejwe ruseha baniha ariyo ambulance mu gifaransa cyabereye hanze yo mu nyubakwa ya leta ku murwa mukuru Kabul abategetsi b'ibihugu abategetsi b'ico gihugu batangaje ko ibitigiri by'abafuye muri ico gitero byiyongereye gushika kwijana na batatu abandi amajana abiri na mirongo itatu na batanu barakomereka abatalibani baremanze ko ari bo ico gitero citirirwa umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati wa afghanistan ariwe wayi Ahmad Barmake mu kiganiro yahaye amenshi makuri Kabure yavuze ko abapolisi benshi bahasize ubuzima ariko ntiyatomoye igitigiri cyabo ariko yavuze ko intwaza ngabo 30 ziri mu bakomeretse Imbere yo gusozera hano muri Amerika naho abasenateri b'abarepublikani bafise igihagararo mu nama nshinga amateka ya Leta Zunwe za Amerika ejo ku munsi w'Imana baragaragaje ko bashigikiye umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller arongoye amatohoza ku ruhara rw'Uburusiya ku ku ku matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hamwe nabo baba babigizemwo uruhara ariko abasenateri babiri aribo Lindsey Graham aserukira leta ya Carolina y'umanuko na Susan Collins wo muri leta ya Maine naco bavuze ko cifuzo co gutora itegeko ribuza Perezida Donald Trump wa leta z'ubumwe za Amerika gukura Mueller
harakoze mugenzi wacu aloise bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije mu nama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yabaye muri iyi ndwi iheze iya disababa muri etiyopiya abategetsi bagize iryo shyirahamwe baremeranije ko bagiye gukorana neza ku rwego mpuzamakungu mugenzi wacu eric bagiriye ubusa aratugira ibindi kuri iyi nkuru abategetsi b'umuryango w'abibumbye UN mu mpine n'abahagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU mu magambo y'impine bishimiye imikoranire ku rwego mpuzamahanga ubwo bafunguraga inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ibera mu murwa mukuru wa Ethiopia iya Addis Ababa kuri iki cyumweru cyashize umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Bwana Antonio Guterres wari muri iyi nama yagize ati ndemera nshimitse ko afurika ari zimwe mu ngufu zikomeye dufite kuri iyi si yacu bwana guteresi yakomeje avuga ko agiye gushakira umugabane wa afurika inkunga mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu bizarebwaho harimo kurwanya ibikorwa by'ubuhezanguni n'ubugizi bwa nabi muri somaliya nigeria no muri afurika y'uburengerazuba muri rusange umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa afurika yunze ubumwe bwana musa faki mahamat yavuze ko hari bimwe mu bihugu byigira bya nyamwigendaho ikintu bamwe bafashe nk'aho yashakaga kuvuga ku magambo aheruka ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika bwana donald trump bwana faki mahamati kandi yasabye impande zihanganye muri sudani y'epfo kumvikana ku masezerano y'amahoro bitaba iryo zikazafatirwa ibihano n'umuryango wa afurika yunze ubumwe yanasabye abategetsi ba kongo kinshasa kuzakoresha amatora muri uyu mwaka nk'uko biteganijwe iyi nama yitezweho gutanga igisubizo ku magambo Trump aheruka kuvuga aho yageranije ibihugu bya Afurika n'amazirantoki mu bategetsi bateraniye muri iyi nama ngarukamwaka y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bihugu mirongo itanu na bitanu barimo abategetsi bashya ba Zimbabwe Liberia na Angola Bwana Muhammad Abbas utegeka Palestina nawe ari muri iyi nama arasaba abategetsi ba Afurika kutazemera ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Isiraheli urakoze Eric bagira ubusa ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika mu burundi naho imakamba impunzi z'abanyekongo igihumbi na mirongo itatu n'umwe zari zahungiye muri komine nyanzarake ubu zakiriwe n'ibiro bya hcr mu ikambi y'imfatakibanza igitara muri komine mabanda izo mpunzi zabwiye ijwi rya amerika ko ziriko zirakora uko zishoboye kose mu kwiyumanganya ingorane zirimwo ni inkuru ya mugenzi wacu kirisi munezero
iyo radiyo ni iya sadiki umwe mu mpunzi z'abanyekongo avugiriza mu ikambi y'igitara kugira we na bagenzi be baronke ikibamarirungu kama tukisikia kamzi iyo twumvirije akaziki turinezereza tukibagira ivyiyumviro bibi kisha mawazo kabisa naho avuga uko izo mpunzi zakiriwe ahegereye umupaka uburundi buhana n'igihugu ca tanzania zivuga yuko zifise ibibazo bibabangamiye muri abo banyekongo igihumbi na mirongo itatu n'umwe bagwiriyemwo abakenyezi n'abana bamwe umutima urahagaze bibaza uko ivyabo basize mu gihugu ca kongo biriko birononekara abandi baburanye n'ababo nk'uko vyashikirijwe n'umutamakazi josiane ya bintu Mie niko hapa mi peke sina amani hata moja na mimi nakosa ngizi.
ndi hano mu ikambi jenyene numva ata mahoro mfise naratakaje abuzukuru banje vumiriya na gisele sinzi uko nogira ngo ndababone ndifuza abomfasha kubarondera ndakeka ko baba bari mu rumonge Umonge ndio minashakia wanaweza waonekana tu.
abandi na cane cane abacuruza babona yuko kubera guhunga urudandazwa rwabo ruzoca rusubira inyuma bakifuza gusubira iwabo vuba ikibonekeza kidasanzwe ni uko abatari bake muri izo mpunzi bahunganye duke mu two bari batunze urabahunganye ibitungwa abandi amamatera amahema ibifungurwa n'ibikoresho byo guhingura umuyagankuba biboneka yuko butari ubwa mbere bahunga sisi tumeshazoea ukimbizi twaramaze kumenyera guhunga tumaze kwiruka kenshi dusa nk'aho twabimenyereye nicyo gituma kubera amabi tumaze kubonera mu buhungiro twibangikanya utwo twokwikorako ibi mubona sibyo byenyine tuba dutunze ariko iyo intambara iteye urahitamwo vuba na vuba ibyo wotekera ibindi nk'impuzu n'ibikoresho byo mu gikoni tubisiga imuhira lakini manguo vyungu na mambo kadhalika vingine vina- vinabakia huko kongo ariko naho biri uko izo mpunzi z'abanyekongo ziragerageza gusamara no kwinezereza hari abo twabonye bariko barakina amakarata abahingura imishatsi hari kandi n'abasenga Jina langu linaitwa Mandama Lutonde Atwani.
nitwa manda marutonde antoine mfise umuryango w'abantu batanu iyi ni bibiliya ndiko ndasoma kubw'ingorane ndimo numva kandi noshimira imana kubona narashitse hano atangorane Kwa maana nimefika hapa bila tatizo yoyote.
abandi bahitamwo kumviriza imiziki y'iwabo bakanatamba
Najisikia sawa tu kama hewa ya kwetu.
numva merewe neza biragabanya kwiyumvira ndakunda gutwenga kuko nsanganye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mbandanije niyumvira ibimbabaje sinomara na kabiri ndagerageza gusamara kuko igikuru ari uko narusimvye twe na bagenzi banje duca twumviriza imiziki y'iwacu nka werason tukanatamba tunasikia miziki yetu ya wera tunasikia na tunacheza ishirahamwe hasera ryakiriye izo mpunzi aha mu ikambi y'igitara rimenyesha yuko rifatikanije n'ishirahamwe yem bagiye gufasha impunzi zifuza gusubira vuba mu gihugu cabo ku bandi hasera bivuga yuko bazojanwa mu ikambi y'ibwagiriza mu ntara ya ruyigi igitara muri komine mabanda fisi munezero ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaha indwi gushika izaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino mutegurirwa na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda agiye kudushikiriza ari mu rwanda irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'umunsi w'intwari rirakomeje ejo bundi kuwa gatandatu ku isitade nationale amahoro i remera habereye imikino y'umunsi wa kabiri w'iri rushanwa guhera isaa saba ikipe ya AS Kigali yahuye na APR FC umukino warangiye amakipe yomanganya ibitego bibiri kuri bibiri ku ruhande rwa APR FC ibitego byatsinzwe na Issa Bigirimana na Blaise Itangishaka abatsindiye AS Kigali ni Jean Claude Ndarusanzwe na Fuadi Ndayisenga guhera isaa cyenda n'igice ikipe ya Rayon Sport yahuye na Police FC umukino urangira Rayon Sport itsibaguye umunyafu Police FC yitsinda ibitego bine ku busa ibitego bitatu byatsinzwe na kabuhariwe Ismaila Diarra ukomoka muri Mali icya kane gitsindwa na Pierre Kwizera umukinnyi wo hagati w'Umurundi kugeza ubu nyuma y'umunsi wa kabiri w'iri rushanwa ry'intwari ku makipe ane arimo guhatana Rayon Sport iracyari ku isonga n'amanota ane kuri atandatu iya kabiri ni Police FC ifite amanota atatu kuri atandatu ikipe ya gatatu ni AS Kigali n'amanota abiri kuri atandatu ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma hari APR FC ifite inota rimwe kuri atandatu iri rushanwa rizasozwa kuwa kane w'iki cyumweru ku itariki ya mbere Gashyantare umunsi u Rwanda rwizihiza ibirori byo kuzirikana intwari z'igihugu kuri uwo munsi guhera isaa saba ikipe ya polisi fc izahura na as kigali hanyuma isaa cyenda n'igice apr fc icakirana na mukeba wayo uhoraho rayon siporo iyi mikino yombi nanone izabera kuri stade national amahoro i remera ikipe izaba ifite amanota menshi kurusha izindi nyuma y'umukino wa gatatu izahita yegukana igikombe si mu mupira w'amaguru gusa hateguwe irushanwa ry'intwari no mu mikino y'intoki intero n'imwe muri voleboro irushanwa rirakomeje rikazasozwa ku munsi nyirizina w'itariki ya mbere gashyantare umukino w'indyankurye wabaye ejo bundi kuwa gatandatu muri jimunaze y'ishyirahamwe ry'imikino y'abamugaye mu rwanda npc ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu rwanda reg volleyball club yatsinze ikipe ya gisagara volleyball club amaseti atatu kuri imwe kapitene w'ikipe ya reg akaba n'umwe mu bakinnyi ikipe igenderaho aimable mutuyimana yabwiye ijwi rya amerika ko kuba bamaze gutsinda gisagara inshuro ebyiri hari icyo bisobanuye murakoze mu by'ukuri uyu mukino twawuteguye guhera kera cyane kuko gisagara niyo kipe urebye dusa nkaho duhanganye cyane ni umukino ugize icyo uvuga mu by'ukuri muri kenshi ishize twarayitsinze ngubu twashaka kongera gukomvaminga kugira ngo n'igihe izagiza izajye yumva ko uje guhura n'ikipe ikomeye bitandukanye n'iby'imyaka yashize ubungubu biradushimisha ko tubashe kongera kuyitsinda ndabizi neza wenda sinavuga ijana ku ijana ariko most likely no tugomba kuzahura no mu zindi steps zizakurikira bivuze ngo kuba mutsinze gisagara inshuro ebyiri shampiyona itaratangira ni icyizere ko muzayitsinaho shampiyona bivuze ko muzatwara igikombe ni ikibazo gikomeye cyane ntabwo navuga ngo tuzatwara igikombe kano kanya ariko turi mu bahabwa amahirwe tuzakirwanira then the best will win irushanwa ry'intwari muri volleyball ririmo kugaragaza ko amakipe yiyubatse ku buryo yifuza gutangira shampiyona y'uyu mwaka atajegajega mu ikipe ya reg volleyball club usibye aimable mutuyimana usanzwe ari we ikipe yubakiyeho hari kandi abakinnyi bashya ikipe yazanye nka flavien ndamukunda pierre marshal kwizera na olivier ntagengwa gisagara volleyball club ifite vincent dusabimana uzwi nka gasongo placide sibomana eugene tuyishime nelson murangwa tutibagiwe christophe mukunzi kapitene w'ikipe y'igihugu rwanda amavubi mu yandi makipe afite abakinnyi b'intarumikwa twavuga kaminuza y'ubukerarugendo utb irimo ak'umuntu kavaro na guillaume irakarama yari claude munyandinda i kigali arakoze jean claude munyandinda ubu naho dukubitira uburundi aho mugenzi wacu evariste nziko banyanka agiye kudushikiriza siporo n'imikino mu burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryarigeze mu mpera z'indwi ku munsi wa cumi n'indwi ku munsi wa gatatu w'indwi twari turangije ku kibuga cyitiriwe umuganuro ruviko rwa gasore habaye urukino rumwe urukino rwahuje umugwi wa bujumbura city hamwe na interstar yose yo mu gisagara cya bujumbura urukino rwarangiye ku nsinzi ya bujumbura city y'ibitsindo bine kuri kimwe cya interstar kuri uwa gatandatu ihiganwa ryarabandanije habaye inkino zine ku kibuga urukundo cyo kumwumba mu ntara ngozi ngozi city wanganije na regiones athletic y'ubujumbura ubusa ku bundi ku kibuga cyitiriwe umugano rudoviko rwa gasore naho igihe cy'isaha umunani hatanye mu mitwe lelier na message nguzi urukino rutari rworoshe lelier w'ibujumbura watekereye message nguzi usanzwe uri mu kibanza cya mbere ibitsindo bibiri ku busa umumenyereza wa lelier njindeze ramadani yanezerejwe n'ingene abasore biwe bahaye isomo umugwi message nguzi mu kubutsinda ibitsindo bibiri ku busa twariteguye bihagije dufite abakinnyi bameze neza neza abana bakiri batoya bafite tara rimeze neza urumva mu rukino rwo muri fazale baradutsinze mugabo twarasubiye inyuma turaba tekinike bakina ukuntu bakina natwe turaza turahindura urumva narahinduye byinshi cyane ubonye ukuntu tekinike deje dukina ntabwo ariyo ya mbere twakina mugabo twarahinduye nicyo kadufashije uno munsi kubona mutsinze umugurane mu kibanza cya mbere mu nkino zitangura fazale mwumva gute muri riye turishimye rwose dufite umunezero ntangere tumeze neza urumva turashaka ko two bishoboye kabisa igihe cy'isaha y'icumi kuri icyo kibuga nyene cyitiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore lidia ridike burundi sport for africa wakosoye flambo du centre w'igitega mu kuwutsinda ibitsindo ibitego bine kuri kimwe ku kibuga cyo ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega naho Aigle Noir w'imakamba watanye mu mitwe na Olympic Star w'imuyinga urukino rwarangiye imigwi yose inganya igitsindo kibe ku kindi kuri uwimana habaye inkino zitatu ku kibuga cyitiriwe umugango rudovuko kwa gasore igihe cy'isaha umunani mesaje y'ubujumbura watekereye delta sare wo mu gatumba ibitsindo bitanu kuri bibiri igihe cy'isaha y'icumi naho atletico olympique watanye mu mitwe na bujumbura city imigwi yose yo mu gisagara cya bujumbura urwo rukino rukaba rwarangiye ku nsinzi ya bujumbura city y'ibitsindo bibiri ku busa bwa atletico olympique igitega naho musongati wo muri iyo ntara wakiriye umugwi vitaro w'ibujumbura urwo rukino rwarangiye umugwi yose inganya ubusa ku bundi mu cyicaro cya kabiri kabiri naho nyene ihiganwa ryarabandanije rikaba ryarigeze ku munsi ugira gatatu kuri ubu wa gatandatu busoni star wo mu kirundo watsinze magara star wo mu rumonge ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa gisirikare mu nzinga nawo watsinzwe na volontaire wo mu kanyosha ibitsindo bibiri kuri kimwe lekoko wo mu rumonge watsindiwe umuhira na moso shuga igitsindo kimwe ku busa kayanza united wo mu ntara kayanza wanganije na unite w'umuyinga igitsindo kimwe ku kindi les elephants w'ibubanza nawo watsinzwe na rumonge city igitsindo kimwe ku busa ubusa Burundi Sport Dynamique hamwe na Rukinzo yose mu gisagara ca Bujumbura yanganije ubusa ku bundi Espoir nabo wo mu gatumba utsindwa na Transport igitsindo kimwe ku busa kuri w'Imana habaye urukino rumwe ruhuza imirwi ibiri yo mu ntara c'ibitoke ariyo Bumamuru na Rusizi FC ubwo rukino rukaba rwarangiye iyo mugwi yose inganya ubusa ku bundi mu mupira w'amaboko volleyball kuri uyu wa gatandatu naho habaye inkino zitatu ku ruhande rw'abigeme New Colombe watanye mu mitwe na Lesase urwo rukino rurangira New Colombe utsinze amasota atatu kuri abiri ya Lezase ku ruhande rw'abagabo naho hatanye mu mitwe Amikale na Bujumbura uwezo wa ndani Amikare utsinda Bujumbura uwezo wa ndani iseti zitatu kuri zibiri Rukinzo nabo utana mu mitwe na Muzinga Rukinzo utahukana intsinzi y'amaseta atatu kuri imwe ya Muzinga kuri Uwimana ihiganwa rya volleyball ryarabandanije ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi Muzinga watsinze Gender Light Club iseti zitatu kuri imwe ku ruhande rw'abagabo Muzinga batekereye Vigen iseti zitatu kuri imwe Bujumbura uwezo wa ndani utsinda Rumuri iseti zitatu kuri imwe ASB nayo itsinda Muzinga iseti zitatu gatatu kuri imwe nyene bujumbura evariste ziko banyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste nziko banyanka kuri iyo nkuru ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
wari perezida wa zimbabwe robert mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye imyaka hafi mirongo ine mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu urugomo n'ubwicanyi guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu mu bihumbi bibiri na rimwe leta zunze ubumwe za amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi ku bababaye nyamara ariko nk'uko stephanie sullivan minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe afurika aherutse kubibwira inteko ishinga amategeko congress leta zunze ubumwe za amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba zimbabwe kuva zimbabwe ibonye ubwigenge mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani leta zunze ubumwe za amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi ibiribwa uburezi n'ubukungu ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya zimbabwe madamu sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma leta zunze ubumwe za amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa zimbabwe emerson mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya zimbabwe politiki y'amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure madamu sullivan yaravuze ati zimbabwe irimo sosiyete sivili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye ijwi ry'abo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo na guverinoma ya zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa madamu sullivan yashoje agira ati niba perezida munangagwa wa zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri leta zunze ubumwe za amerika guverinoma ye igomba ku ikubitiro gutangira amavugurura leta zunze ubumwe za amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka ariko rero inkunga izaba ishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba zimbabwe dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
here we go. Mubera we, ese wirihute, ese ubibona ute, nje nawe tugumanye, tukarambana, tukabyarana, tugasazana, tukitana sheri shushu. Nkunda uko uteye, nkunda uko ugenda, ayiwe. Nibaza uburyo wansagije bakunze cyane. Niwe rukundo rwanjye. ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha inshuti mukunda radiyo ijwi rya amerika turabashimiye ko mwaduteze amatwi ayandi makuru y'ijwi rya amerika site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu ndabifurije umunsi mwiza imana ibahezagire murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.